Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo mu burundi izamuka ry'ibiciro ku mazu acururizwamo rihangayikishije abakodesheje amazu mu isoko rya makamba ni ukuri dutashe tuvuze ngo tugira dushikirize ibibanza tubihe obeyere kuko tudashoboye kuriha ni nk'uko twaba tuvuze ati noneho twebwe ntitukira abarundi baratwishe ntidupfe irumva nyine ko bari ugupfa uyu ni umwe mu bagore bacururiza muri iryo soko rya makamba mu makuru avugwa hirya no hino ku isi israel na hamasi byemeye kongera igihe cy'agahenge k'iminsi ibiri muri gaza naho muri kenya minisiteri y'imari ivuga ko yatangije igikorwa cyo kwegurira abikorera ibigo byari bisanzwe ari ibya leta ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta zunze ubumwe za amerika yakiriye neza amasezerano yo kongera igihe cy'agahenge hagati ya israeli na hamasi inkuru twateguriwe na fideli niyongabo
john kirby umuhanuzi mu biro kwa perezida wa amerika ku bibazo bijyanye n'umutekano w'igihugu yabwiye abamenyeshamakuru ko atangeka bakiye neza inkuru yerekeye iyongerezwa ry'ikiringo c'agahengwe hari nyuma y'uko igihugu ca qatar itangaje ko ikiringo c'agahengwe k'iminsi ine congerejwe yavuze ko amerika yifuza kubona ico kiringo congerejwe kurushiriza yavuze ko bizova ku gikorwa c'umugwi hamas co kubandanya kurekura abagizwe imbohe kirby yatangaje ko umugwi hamas wemeye kurekura mu kiringo c'iminsi ibiri abandi bapfasoni n'abana mirongo ibiri wagize imbohe mu ntara ntara ya Gaza yamara nta mwizero munini Kirby afise ko agahengwe hagati ya Israel na Hamas kazovamwo amasezerano ntabanduka yo guhagarika ingwano mu ntara ya Gaza hagati ya Israel na Hamas. Kirby yatangaje ko atavugira inteko zijeje kwivuna umwansi za Israel ko yamara niyo agahengwe karangira izo nteko zatangaje ku buryo bugaragara ko zizobandanya guhiga abayobozi b'umugwi Hamas. John Kirby yavuze ko perezida wa Amerika Joe Biden yemera ko umugambi wiwe wo gufasha kubohoza abagizwe imbohe no guha imfashanyo abasivile basinzikaye mu ntara ya Gaza uri kurashika ku ntego yawo perezida biden yaragize uruhare ubwiwe mu gufasha gushika ku gahengwe hagati ya israel n'umugwi hamas hamwe no kongereza ikiringo c'ako gahengwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken ari i buruseli mu bubirigi aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bihuriye mu muryango wa otani wo gutabarana hagati ya amerika n'uburayi bazagira inama kugeza tariki ya makumyabiri n'icyenda fideli niyongabo arakomeza kuri uyu wa gatatu blinken azoyobora umugwi w'abasirukira amerika mu gihugu ca macedonia yo mu buraruko ico gihugu kizokwakira inama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe rijejwe umutekano no gufashanya ku mugabane w'uburaya izobera ku mugwa mukuru mu mpera z'indwi bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken yitaba inama ya mbere izohuza abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba otan n'abagize inama yerekeye ukraine ni mu gihe ukraine iriko irondera kwinjira mw'ishyirahamwe otan inama ihuza ishyirahamwe otan na Ukraine yuguruye igihe haba ikoraniro ry'ibihugu bigize OTAN ku mugwa mukuru wa Lithuania Vilnius ku itariki cumi na zibiri y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abandi bakuru b'amaleta agize iyo nama bari bitavye iryo koraniro rya OTAN inama ihuza OTAN na Ukraine ni urwego ruhuza Ukraine n'ibihugu bicuditse nk'iringana kugira bishyire imbere ibiganiro leta zunze ubumwe za amerika izokwakira inama y'ishyirahamwe otan izokurikira izoba ku itariki icyenda gushika ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane blinken azoganira na bagenzi we ibizoshimikirwa ko mu nama izobera muri amerika mu mwaka uza ni mu gihe ishyirahamwe otan rizoba rihimbaza mu mwaka uza imyaka mirongo irindwi n'itanu rizoba rimaze rishinzwe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika minisiteri y'imari muri kenya yatangaje ko yatangije igikorwa igikorwa cyo kwegurira abikorera ibigo byari bisanzwe ari ibya leta leta ivuga ko yatangiye gutanga imigabane yayo mu bigo cumi na kimwe fideli niyongabo arakomeza amashirahamwe cumi na rimwe ari mu yarenga mirongo itatu n'atanu ategekanijwe kugurishwa kubikorera ku giti cabo mu ntumbero yo gufasha leta kongereza amafaranga yinjiza mu gihe ihanganye n'amadeni itegerezwa kuriha atera yiyongera turetse ishirahamwe rijejwe imiringoti itwara ibitoro ryose riri mu minwe ya leta abanyamitahe bashobora gushira imitahe yabo mu bibanza bikomakomeye vyakira amanama ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi ishirahamwe rifasha abanditsi b'ibitabo kubisohora amashirahamwe y'uburimyi hamwe n'amahinguriro isosiyete y'igihugu ca Kenya ijejwe imiringoti itwara ibitoro isanzwe yunguka niyo yonyene mu gihugu ijejwe gutwara umwuka utanga inguvu n'ibitoro ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta bwasavye abanyagihugu gushikiza ivyiyumviro vyabo gushika ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka nk'uko bisabwa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu ku mugambi wa leta wo gushira amashirahamwe yayo ajejwe imirimo y'ubudandaji mu minwe y'abikorera ku giti cabo ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta bwatangaje ko gushira amashirahamwe ya leta mu minwe y'abikorera ku giti cabo hamwe no kuyatunganya gushasha biri mu migambi ya leta yo kongereza amafaranga yinjira mu kigega ca leta no gufasha mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook x instagram na youtube muradusanga kuri vowa radiyo yacu mu kanya turajya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba bateraniye mu rwanda kugeza hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri abadepite bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo siho bari perezida w'iyi nteko asobanura ko ibura ry'aba badepite ritazahungabanya iyi nama kuko bazajya bakurikira bifashishije ikoranabuhanga inkuru y'umunyamakuru asumita kaboyi uri i kigali mu rwanda ibihugu byose biri muri uyu muryango ni ukuvuga u rwanda burundi kenya tanzania uganda sudani y'epfo birahagarariwe usibye abadepite bakomoka muri congo mu byo abagize iyi nteko bazigira i kigali harimo kureba ikibazo cy'ibihugu bigize uyu muryango bidatanga umusanzu bazatora amategeko arebana n'inganda baziga kandi ku itegeko rirebana n'iby'imiti ndetse n'ibirebana n'ubworozi muri aka karere ka afurika y'iburasirazuba mu kiganiro abagize iyi nteko baha itangazamakuru kuri uyu wa mbere perezida wayo umurundi ntacyuritimana joseph yagaragaje ko kuba igihugu cya kongo kitumvikana n'u rwanda atari ibibazo ku rwego ayobora kuri iki kibazo rero cy'igihugu cya kongo ubwa mbere na mbere cyo wamenya ni uko twebwe inama nshingamateka ya era mu byo badusabye gukora byanditswe mu mategeko tugenga twebwe abashingamateka ntitwibayanga mu bibazo biraba bya security ngibyo cyane cyane iyo abaturongoye abaridazi bacu bakuru b'igihugu b'ibihugu bariko baragereza kubitorera inyishu abashingamateka bo muri congo dusangira ibikorwa makomitizi ahantu honyine bidashoboye gushoboka nuko bidukoreye ngaha kigali mu rwanda iyi nama ibaye mu gihe mu cyumweru gishize arusha muri tanzania hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba eyase yagarutse ku kibazo cy'uko ingabo za eyase ziri muri kongo zari zasabwe n'icyo gihugu gutabuka bitarenze itariki ya munani z'ukwezi gutaha kongo yavugaga ko zizasimburwa n'iz'umuryango wa afurika y'amajyepfo sadek perezida w'inteko ishinga amategeko ya eyara yumvikanishije ko iki cyemezo kitarashyirwa mu ngiro inama iherutse kubera ejo bundi y'abakuru b'ibihugu yarusha nicyo kibazo cya mbere baganiriye ku drc yari yaserukiwe n'umushikiranganji akacegera cy'umushikiranganji wa mbere ajenjwe defense bashoboye kukivuga nako barumvikanye yuko aba bantu basubira gucika neza bakaraba yuko nimba ari ibyokorwa bikorwe ku buryo bubasha kuvuga yuko ingabo za East Africa zagiye gufasha zitagomba ngo zigende atawe zihasize kuko zari zisize ibyo bari ibintu bibaye bitagenze neza bamwe mu bakurikirana hafi politiki y'akarere basanga umubano wa kongo n'u rwanda utari ukwiye kubangamira inteko za eyasi murefu alphonse ni umwarimu w'amategeko muri kaminuza y'u rwanda nge mwumva ko kuba hari igihugu kitumvikana n'ikindi bitavuga yuko umuryango utagera ku nshingano zawo ibihugu byose ntabwo byakumva ibintu kimwe ngakeka yego ntabwo ntabwo umuntu yaba abyifuza yuko byagenda bityo ariko ntabwo wavuga yuko ari ibintu byagira ingaruka nini cyane ku muryango mu kiganiro n'abanyamakuru perezida w'inteko y'umuryango w'afurika y'uburasirazuba yanagarutse ku iyicwa ry'umusirikare w'umurundi wiciwe muri congo uri ku rugamba ujya kumbure uvuga uti wabonye umuntu ingabo yitabye imana ujyanye n'izindi kumbure mu bindi bihugu hari uriya ari mu bihugu biri hariya byashyitse sinzi igituma kumva utanabibonye utabimenye ni uko bimeze uri ku rugamba utse kubyageza biteza gushika ariko igikuru ni uko amahoro uri kuragwana kugira amahoro aboneke somaliya igiye guha igihugu cya munani kigize umuryango w'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba yemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yateraniye arusha mu mpera z'icyumweru gishize asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tugume mu rwanda madame beatrice munyenyezi n'abamwunganira mu mategeko bararega urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda gukora no gukoresha inyandiko mpimbano mu rubanza baburanamo ibyaha bya jenoside izo nyandiko mpimbano zishingiye ku nyandiko mvugo y'ubuhamya by'umwe mu bashinja munyenyezi ibyaha bya jenoside inkuru y'umunyamakuru eric bagira ubusa iki cyaha cy'inyandiko mpimbano uruhande rwa madamu beatrice munyenyezi rurega ubushinjacyaha kirashingira ku nyandiko y'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha witwa karikisite musoni mu nyandiko ye ubushinjacyaha bwagejeje ku rukiko rwisumbuye rwa huye bugaragaza ko musoni yireze aricuza anasabira imbabazi ibyaha bya jenoside buvuga ko yakoranye na munyenyezi mu iburanisha riheruka nibwo urukiko rwisumbuye rwa huye rwemeje ko munyenyezi n'abamwunganira baregera iyo nyandiko ni inyandiko bemeza ko atari iyo kwizerwa bashingiye ku yindi bafite ku buhamya bwa musoni ashinja munyenyezi mu gihe uruhande rwa munyenyezi rwari ruhawe umwanya wo gusobanura ikirego cyarwo ubushinjacyaha bwahise butanga inzitizi yo kutacyakira abahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza babwiye umucamanza ko iyo bigeze ku rwego cyangwa ikigo cya leta haregwa abafite ubuzima gatozi bavuze ko ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa huye nta buzima gatozi bufite barasaba ko uruhande baburana rwarega ubu bushinjacyaha nk'urwego rw'igihugu aho kurega ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye aha niho bahera basaba umucamanza kutakira ikirego cya munyenyezi n'abamwunganira mu mategeko babwiye ubucamanza ko uruhande baburana rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko mu iburana rya none humvikanye ugushaka guterana amagambo ku mpande zombi Brice Bikotwa na Felicien Gashema bunganira munyenyezi barikoma abahagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza ko inzitizi bazamuye zitangaje kandi ko nta bunyamwuga na buke bagaragaje umunyamategeko bikotwa umwe mu bunganira munyenyezi yafashe amagambo yavuzwe n'ubushinjacyaha ayabumbira mu cyo yise kuvuga ubusa n'imvugo ubushinjacyaha bwise nyandagazi bumusaba ko yayisubirana cyangwa akayigorora byateye umucamanza gusaba ubwubahane mu miburanire y'impande zombi bikotwa aravuga ko bamaze igihe baratanze ikirego kandi ko ubushinjacyaha butari bwarigeze buzamura iyi nzitizi akibutsa ko mu gutanga iki kirego urukiko rwari rwarabyemereye munyenyezi kuko byubahirije amategeko kubw'uyu munyamategeko iby'ubushinjacyaha busaba bigamije gushaka gutinza urubanza ku bushake yasobanuye ko ntaho umwanditsi w'urukiko yanditse ko bareze ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa huye naho ku munyamategeko felicien gashema nawe wunze mu rya mugenzi we asanga niba ubushinjacyaha bwakumva ko butaregwa nabwo butari bukwiye gukurikirana munyenyezi kuko nawe nta buzima gatozi agira nyuma yo kumviza impaka umucamanza yagiye kwiherera yanzura ko inzitizi yazamuwe n'ubushinjacyaha yo kutakira ikirego nta shingiro ifite umucamanza yanzuye ko ubushinjacyaha ari bumwe kandi ko bufite inshingano yo kwiregura igihe biboneka ko bwarezwe yavuze ko nta mpamvu ifatika abahagarariye ubushinjacyaha batanga yashyigikira inzitizi yabo abunganira munyenyezi bafata umutangabuhamya musoni ko atari uwo kwizerwa kandi ko afatwa nka nkingi ya mwamba mu rubanza rwa munyenyezi baravuga ko ubuhamya yatanze mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania mu rubanza rwa kapiteni iridefonse nizeyimana buhabanye n'ubwo yatanze mu rubanza rwa munyenyezi baravuga ko mu rubanza rwa kapiteni nizeyimana ntaho yigeze agaruka kuri munyenyezi bakavuga ko iyo bitegereje ubuhamya musoni yatanze mu rubanza rwa kapiteni nizeyimana basanga hari andi makuru mashya yavuze mu rubanza rwa munyenyezi abanyamategeko be bakavuga ko musoni wahamijwe ibyaha bya jenoside mu rubanza rwa munyenyezi bigaragara ko umubare w'impapuro ziriho ubuhamya bushinja kapiteni nizeyimana utangana n'uw'impapuro zishinja munyenyezi bavuga kandi ko bigaragara ko n'imikono ikubiye mu buhamya bushinja munyenyezi idahura ijwi rya amerika ryashatse kumenya ingaruka byagira igihe umucamanza yaramuka yemeje ko habayeho impapuro mpimbano umwe mu banyamategeko yatubwiye ko igihe urukiko rwazaramuka rusanze harabayeho icyaha cy'inyandiko mpimbano bishobora kuzagira ingaruka zikomeye kuri uru rubanza rwa munyenyezi akongeraho ko nanone byashingira ku gaciro iyo nyandiko yaba yari ifite ku rubanza rwose munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko ni umukazana wa pauline nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi nyirabukwe yakatiwe n'urukiko rwa arusha imyaka mirongo ine n'irindwi nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsene shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka makumyabiri n'itanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yamwohereje kuburanira mu rwanda yari amaze imyaka icumi afungiwe muri amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha kandi atarabwije ukuri inzego z'abashinjwa binjira n'abasohoka muri icyo gihugu n'ibyaha akekwaho ko yakoreye mu mujyi wa huye wahoze witwa butare urukiko rwimuriye iburanisha ritaha ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi niba nta gihindutse ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu burundi izamuka ry'ibiciro ku mazu acururizwamo rihangayikishije abakodesheje amazu mu isoko rya makamba nyuma y'uko ayo mazu akuwe mu maboko ya komine agashyikirizwa ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika rifatanije n'abakunzi bayo mu burundi turayisomerwa na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda ubwa mbere ku kibanza twari ibihumbi bitanu ubu naho baduciye ibihumbi mirongo itanu ahubwo maze iminsi ndara nkaho niye hejuru y'ayo mahera turokugara nibo barozana abandi uwo generali haza abandi badandaza aho ni mu nama abadandariza mu isoko nkuru ya makamba bagiraniye n'abajejwe intwaro n'ikigo kijejwe amakori makamba hari nyuma y'umutaga kuri wa mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe intumbero y'iyo nama kwari kurabira hamwe amasezerano mashasha yo kurihisha amazu y'idandarizo yo muri iryo soko yahora akotwa ibihumbi bitanu by'amafaranga y'amabarundi ku kwezi ubu akaba agiye kurihwa ibihumbi mirongo itanu izahora ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu zikaba zigiye ku bihumbi mirongo irindwi na bitanu by'amarundi ni kandi inyuma y'aho ibyo gutoza amahera y'amazu bivuye mu minwe ya komine makamba bikaja mu minwe y'ikigo cegeranya amakori obeya muri iyo nama abadandaza basabye ko amahera yo gukota amazu badandarizamwo yogabanuka nibaruta odil adandaza igishweka ikibanza yahora akiriha ibihumbi bitanu ku kwezi ibyo bihumbi icumi niho numva ko jeno ushobora kuriha ayo mafaranga hama nkakomeza kubaho n'abana mawe n'imana ayisha nawe yakose ahashonera impuzu ati hari amezi tubura abakiriya hari ibihe tudandaza n'ibindi bihe tutadandaza kenshi usanga tudandaza nk'ukwezi kw'icumi na kabiri ukwezi kwa kane ukwezi k'umunani n'ukw'icyenda ayandi mezi tuba dusa n'abahagaze tuba dusa n'abicaye tuba twishwe n'itiro kuba ari ukuja gusinzira gusa uwo mukenyezi ati tutarishe bazotwirukana hanyuma ruzoba ari urupfu ni ukuri dutashe tuvuze ngo tugira dushikirize ibibanza tubihe obeyere kuko tudashoboye kuriha ni nk'uko twaba tuvuze ati noneho twebwe ntitukira abarundi baratwishe ntidupfe urumva nyine ko bari ugupfa kubera ko niho tuziga uburaro n'uburamuko niho twasuma nta handi muri iyo nama hagumye hagaruka ikibazo kimwe rudende obr nigabanye amahera dukota amasezerano duheruka gutera ko igikumu ahindurwe uyu mudandaza we yagirije obere ko ishaka kwica abadandaza kuko ishaka kubarihisha n'amezi y'imbere y'amasezerano kuva mu kwezi kw'indwi bwa mbere nk'iyo ku ntara yategerezwa tuja ko nyene ko mubitubwiriye ariko ngo duhere mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kangahe oke amahera mu kubura afise agatariki afise agatariki rafise cyane aroriha ayo mezi irindwi irindwi amezi atatu hanyuma acacaha muhira none aho yishwe ni iki ntishwe na ubere
noneho ayo masezerano bayasinye bahutagizwa nk'uko vyemezwa n'uyu mukenyezi kuko twasinya umupolisi ari impande yacu umupolisi akakubwira ngo sinya n'ingoga twe dufite umwanya mutoya wategerezwa kuca usinya hari ibyo utaraba ngo mbega usinyira ibingana ibimeze gute none rero je nibaze yuko iyo barinda gusomesha ayo makontra nta muntu yari gusinya ngo asinye zirya kontra kuja kuja mu gasho uwo mukenyezi ati musa n'abatwirukanye mu isoko kandi mudutumye kwiba vuga nti mudutumye kwiba abagabo batumye gusubira gucibwa imitwe bige kwiba ibitoke by'abandi kuko tuvuga ati ntako mva muri ino nzu ndagera kwiba igitoki cya naka cye ndagishora cye ndiha amahera y'abandi ndiha kuko nta nyungu irimo ubu rudanazwa muraruzi ngene rumeze nderetse hatanazi we inzu yubatse aho ku isoko yagiye mu zubatswe na komine makamba amahera izotozwa na obera aje mu kigega cya leta ariko nk'iyi nzu yanjye nta na kimwe mfise cyemeza igituma yafashwe nacyo obeyeri ndayiheraniye yovuga iti dufashe inzu kubera duheraniye naho ndababaza barabyemera kandi komini iragiye kubabwira ati ibyo bibanza uko ari bibiri ni bya bene byo barababwiye bati aho onye komini twebwe ntitukirimwo ku kibazo cy'uko ibibazo abo badandaza bafise bo vyandika bakabishikiriza uwurongoye ikigo obeye abo badandaza ntibavyerekwa natwe rero nk'uko tutabonye generali ibibazo dufise tubitura uwo tubona yaziye kudusinyisha amakontara urumva tuye kutubwira gusa ngo aduhe umuco gusa wo ku- wo gutanga amahera ni bya bindi urumva uberi twe bigomba yuko dutaha duhombe iduhombye nk'uko bigiri abivuze ntaco urumva ntakiziriye kudufasha bigirimana benoit aserukira abadandaza mu ntara ya makamba asigura ko abadandaza b'i makamba batofatwa nk'abo mu tundi turere isoko y'imakamba iri hagati mu gisagara nta rubi bihana n'ikindi gihugu iri hagati na hagati Uretse nta bintu baranguza ni ukuvuga ibintu bagurisha ni ikintu kimwe kiba cya detaye kandi abadandaza ni abantu ba- batangura kudandaza ari abantu bato bakeneye gutunga imiryango rero muri icyo gihe hamaze kubamo inzitizi abantu bazosubira inyuma ku gatumba cyangwa baje mu bindi bintu atari byiza kandi ko bara- bari ko barakora ibikorwa by'iterambere ry'igihugu nabo nyine bongera bite- bateza imbere mu miryango yabo Bat- batanga amakori n'amatagisi waserukira abadandaza mu ntara ya makamba asaba ko ingingo nk'izo zofatwa habaye ibiganiro nuko eh, twese twumenya ko tu- dukorera igihugu abadandaza barakeneye leta kandi na leta nayo nyene irakeneye abadandaza kugira barihe amakori y'amatagisi rero muri icyo gihe iyo hafashwe ingingo zihotora bamwe ugasanga abantu bariko bakorana umutima mubi canke bidoga ntibiba vyiza rero tubasaba yuko ho- hoba kuja inama na cane cane leta igafata ingingo yisunze abanyagihugu yisunze ubushobozi abanyagihugu bafise kuko uno munsi ntushobora kugereranya isoko y'ubujumbura canke y'ingozi canke y'igitega wigereranye n'iyimakamba wigereranye n'aha- n'iyahandi Ho- hofata ingingo hizunzwe iyo soko riri aho hantu uhagarariye ikigo gitoza amakori mu ntara ya makamba ntacyo yishyuye kuri ibyo bibazo byose yasabye kandi ko ijwi ryiwe ritofatwa kugira ricishwe ku maradiyo nayo muhanuzi wa musitanteri yari yitabye iyo nama yasabye abadandaza kugabanya agashavu bakabandanya bakora kandi bariha ku masezerano mashasha icyo nacyo abadandaza bakaba baraciyamirije mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu mujyi wa goma abashinzwe ibikorwa byo kwamamaza perezida felix Tshisekedi mu matora y'umukuru w'igihugu barateranye ejo mu rwego rwo gutegura kuzamwakira aje kwiyamamariza muri uwo mujyi umunyamakuru aliya sanka darius adufitiye inkuru irambuye mu gihe yafashe ijambo imbere y'abaturage baturukiye hirya no hino mu mujyi wa goma julien paluku kaongera yibanze cyane ku kibazo cy'umutekano yumvikanishije ko iki ari kimwe mu bibazo bya mbere byari biri mu bitekerezo bya perezida felix tshisekedi kandi yasabye ko abaturage bongera kumuha amahirwe yo kuyobora mu yindi myaka itanu kugira ngo asoze akazi yatangiye ikindi kintu gikomeye yagarutseho ni uko perezida tshisekedi yasezeranije ko nyuma y'imyaka itanu iza abatuye intara zo mu burasirazuba bw'igihugu batarayobora iki gihugu kuva kigera ku bwigenge bazahabwa nabo ubutegetsi izo ni intara za kivu y'epfo y'amajyaruguru ituri manema na copo hari akazi twatangiranye na perezida wa repubulika harimo kutishura amashuri y'ibanze kubaka imihanda n'ayandi mashuri ibitaro amasoko n'ibindi turasaba ko abaturage bongera kumuha icyizere kugira ngo mu myaka itanu iri imbere dusoze aka kazi twatangiye abanyapolitike bitabiriye iyi mitingi harimo benshi abahatanira ubudepite bw'igihugu n'ubw'intara bemeje ko ibyo perezida Tshisekedi yakoze mu myaka itanu ari akarusho Eric Mumbere Bwanapuwa ni umwe mu basore bakomeye bo mu mujyi wa Goma akaba umukandida depite ku rwego rw'igihugu Masika Kasandi ni umutegarugori kandi akaba n'umukandida yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko perezida Tshisekedi ari umwe mu bantu bafite icyerekezo gikomeye ku byerekeye amajyambere y'igihugu cya kongo niyo nkunda cyane ibintu by'amajyambere ni nayo mpamvu niyo mpamvu dutore umukuru w'igihugu aho nzajya kwiyamamaza hose nzagenda nka politiki n'amajyambere ko byose bigendana muzi mwenyine ibibazo abaturage b'igoma bifite muri iyi minsi nubwo abanyapolitike bagaragaza ko bashyigikiye perezida Tshisekedi abaturage bakomoka muri teritwari za Masisi na Rucuru no mu tundi duce twa Nyiragongo twigaruriwe n'umutwe wa M makumyabiri na gatatu ntibumva neza icyo bagamije abenshi muri aba baturage ni amakarita y'itora babonye bo basanga ko aya matora adafite akamaro muri ibi bihe aho kugira ngo habe amatora dore ibyo angelique nyirasafari ukomoka imasisi na bwana nteziryayo nyarubwa w'irucuru basaba leta ya kongo muri rusange perezida gisekedi nadufashe abihagurukire nayo ibintu biri muri basisi ubu ngubu ni jengire ndasaba yuko guverinoma ishyiramo imbaraga ikayidatifiye amaguruparume yose ibadatifiye bose batafashaka amasolisiyo ariko abaturage babaha amahoro bareke ntiyarore batore abategetsi babo bishakiye apana kubayimpoza abategetsi bakoresheje amaguruparume runaka ubu icya mbere nta nubwo twari kuhabona amakarita yacu cyangwa indangamuntu tureba ko bigoye kugira ngo tuzatore natwe igihe nikigera turukure iminsi iri kugenda igihe kirashize twe tureba ko nta mizere dufite ko kugira dutore kuri uyu wa mbere abanyapolitike binjiye mu cyumweru cya kabiri kuva igihe cyo kwiyamamaza mu buryo bwo kurwanira umwanya wa perezida wa repubulika n'ubudepite mu nzego zose cyatangiye hose mu gihugu cya kongo iyi mitingi yo kuri wa mbere yari mu rwego rwo gutegura ingendo zo kwiyamamaza perezida felix tshisekedi ateganya gukora hano mu ntara ya kivu ya ruguru niba komisiyo y'amatora ikomeje kwemeza ko aya azaba hose mu gihugu abaturage bo mu ntara ya kivu ya ruguru bakomeje gushidikanya kubera imirwano n'umutekano muke biri hirya no hino muri masisi rucuru na nyiragongo hagati y'umutwe wa m makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta frdc ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma nshuti mwari muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwari mudukurikiye kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru aho umuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika